Ashamaa harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaan dambalii gabaabaa meetirbaandii 22-25-31 irratti televezyiiniidhaan itiyoo saatiidhaan kallattiidhaan magaalaa Waashingtan DC istuudiyoo 53 irraa isinii darba. Guyyaan har'aa wixata sadaasa tokko bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo onkoloolessa 22 bara 2014 gulaalaan qophii keenya namoo daandiiti. Qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaa. Saatiin tamsaasuudhaan kan qindeessitu Tigistii Gammeeti. Piroodyuusariin keenya kan qophii kana isiniin gahaa jiru Nugusuu Taamireeti. Kan isin keessummeessaa jiru Ambaf Qaaduu Morodaati. Oduu har'aaf qabnu immoo kan nu dhiyeessitu Jaallannee Gammadaati. Gara isheetti isin dabarsa.
Atta mooltan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kunoo bulchiisa naannoo amaaraa godina walloo kibbaa magaalaa kombolcha keessatti addi bilisummaa uummata tigraay siviilota walitti qabuun fixe jechuun mootummaan itiyoophiyaa ibsee jira ministeerri dhimmootii koominikeeshinii kan mootummaa itiyoophiyaa dooktar laggasa tulluu oduu gabaastootaaf akka ibsanitti humnootiin tplf dhukaasa banuun dargaggoota dhibba tokko iddoo tokkotti walitti qabanii booda ajjeessan jedhan. naannoo magaalaa daseef kombolchatti wal waraansitti fufuusaa kan ibsan yoo ta'u raadiyoon sagalee ameerikaa ibsa kanarratti akka argamuuf hin affeeramne kanarratti oduu booda gabaasa qabna. dhaabbati ittisa balaa kan itiyoophiyaa uummata naannoolee wal waraansi keessatti gaggeeffamuu fi manaaf qe'ee irraa godaansii jirutti gargaarsa tattamaa raabsuu itti fufuusaa beeksisee jira kunis bulchiisa naannoo amaaraa afaariif tigraay keessatti ta'uun ibsameera. mootummaan uummata walitti bu'iinsaa fi balaa uumamaan rakkataa jiraniif ilaalcha akka itti kennu izamaan ibsa baaseen hubachiisee jira. tokkummaan mootummootaa tarkaanfii gara fuula duraatti fudhatamuu malu kan ilaaleen dilbata kaleessaa muumicha ministeera aangoo irraa darbamanii ka sudaan abdallaa hamdook waliin dubbatee jira. kunis uummanni kuma hedduun waraanni biyyattii fonqolcha mootummaa torban darbe gaggeesse mormuun ega hiriiranii guyyaa tokko booda ta'uusaati sudaanitti jilli addaa ka tokkummaa mootummootaa vaalkar partes akka jedhanitti hamdook nagaadha garuu mana ofii keessaa akka hin baane uguramanii jiru dilbata kaleessaa hiriirtoonni daandileerra ka turan yoo ta'u hedduun isaanii daandilee cufanii kunis gaafa sanbataa hiriirri guddaan ega gaggeeffame booda ta'uusaati magaalaa omdurmaan keessatti sanbata darbe humnootiin nageenyaa namoota sadii kan ajjeesan yoo ta'u waliigalaan lakkoofsi namoota erga fonqolchi mootummaa ta'e as ajjeefamanii kudha afur ga'ee jira hiriiruu fi daandilee cufuun hangi tokko jiraatuyyuu magaalaan kaartuum amma tokko tasgabii horattee jirti iddoo biraatti garuu jeneraal abdulfattah burhaan aangoo qabatanii labsii yeroo atattamaa labsuu isaanii mormuun itti fufee jira egaa waraanni aangoo qabate as tokkummaan mootummootaa fi yuunaayitid isteets gargaarsa sudaaniif kennan dhaabuun rakkoo diinagdee biyyattii mudate daran hammeessuuf jira jedhameera ka dhaggeeffataa jirtan sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. addunyaa irratti lakkoofsi namoota dhukkuba covid 19 du'anii miliyoona shan ga'uusaa waaltaan waa'ee dhukkuba covid 19 qoratu kan yuunivarsiitii jaan haapkins beeksisee jira wiixata har'aa akka gabaasetti lakkoofsi kun miliyoona shanii fi dhibba afuriif digdamii shan dhaqqabee jira baatii waxabajjii darbee namoonni dhukkuba kanaan dhuman miliyoona afur akka ta'an ega gabaafame booda innammaa kun immoo dhaga'ame biyyoonni hangi tokko lammiiwwan isaaniif. tallaalii tokko akka argatan carraaqaa yeroo jiran kanatti isaan kaan immoo tallaalii qaamni humna dhukkuba ofirraa ittisuuf qabu daran akka jabaatu gargaaruuf buustar jedhamu uummata isaaniif kennaa ituu jiranii dhumaatiin kun dhaga'ame jaarmiyaan fayyaa addunyaa xalayaa iyyataa biyyootii dureeyyii g digdama jedhaman kanneen yeroo ammaa room keessatti walgahaniif dhiyeessee raabsa tallaalichaa laalchisee garaagarummaa guddaa biyyootii dureeyyii fi hiyyeeyyii gidduu jiru irratti fuulleeffate adda addummaan mul'ataa jiru lubbuu biyyoota hiyyeeyyii keessaa fi dhukkubaaf saaxilamoo ta'an kan callisaan ilaalamaa jiru agarsiisaa jedha jaarmiyaan fayyaa addunyaa. biyyoota madda galii olaanaa qaban keessatti namoota dhibba tokkoof doozii dhibba tokkoof kudha sadiitu kennama jedhee biyyoota maddi galii isaanii gadaanaa keessatti garuu namoota dhibba tokkoof doozii afur qofatu kennamaa jedhee jira. Waa'ee qilleensa naannoo irratti walga'iin torban lamaa fi dubbatu kan tokkummaa mootummootaa irratti hoogganoonni biyyootii addunyaa dhibba tokko caalaan argamanii jiru. Qiyyaafannisaas aara faalamaa fi biyyoonni guddataa jiran jijjiirama qilleensaan akka hin rakkanne maallaqaan utubuu ka jedhu ta'a. Muummichi ministeeraa Biriteeyin Booris Jaansan walga'ii Gilaasgoo Skootland keessatti gaggeeffamu kan. kan keessummeessan yoo ta'u gara laafinni akkaan barbaachisaa ta'uufi kunis yeroo dheeraa fudhachuu isaarratti fuulleffatu jedhamee eegama yoo har'a waa'ee jijjiirama qilleensaa jabinaan irratti hin hojjannu ta'e bor ijoollee keenyaaf waa gochuuf yeroon hin jiruu jechuun ka dubbachuuf jiran ta'u barreeffama waajjira isaanii irraa ba'e keessaa hubachuun danda'ameera. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden gita isaanii ka biyya Tarkii Taayib Ardagan waliin marii ijaaraa ta'e gaggeessuu isaanii aangawoonni Waayit Haawus ibsanii jiru. Kunis walgahii biyyootii dureeyyii isa G digdama jedhamuu fi Room keessatti gaggeeffamu cinatti dilbata kaleessaa ta'uun ibsamee jira. Yuunaayitid Isteetsiif Tarkii gidduutti muddamsaa fi waliigalteen dhabiinsi waa'ee tooftaa uumamee jira. pireezidaanti baayiden tarkii waliin hariiroo ijaaraa ta'e qabaachuu akka fedhan kan ibsan yoo ta'u waliigaltee dhabiinsi keenyas karaa danda'ameen afuramu jechuu isaanii aangawaangameessi bulchiisa baayiden oduu gabaastotaaf ibsaniiru aangawaangameessi kun akka jedhanitti mata dureen irratti dubbatanis afgaanistaan siiriyaa liibiyaa qilleensa naannoo mirga dhala namaa fi gaaffii tarkiin dhiyeessite kan jeettota waraanaa usf 16 bituuf dhiyeessite ture. waa'ee jeettota waraanaa bituu kan ilaaleen wanni deemaa jiru akka jiru kan ibsan pireezidaan baayiden waan keessa darbamuu qabutu jira jechuu isaanii aangawoonni biyyattii dubbatanii jiru oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Oduudhaa fi jaallanni galateeffachaa amma immoo gara gabaasaalee keenya itti aanutti ceenaa nu wajjiniin tura. Walwaraansi kaaba Itoophiyaa keessatti adeemaa jiru akka itti fufetti jira. Mootummaan Itoophiyaa waraanni adda bilisa baasaa uummata Tigraay walloo kaabaa keessatti kombolchaa bakka jedhamutti kaleessa dargaggoota dhibba tokko ajjeeseera jechuudhaan himata. Gareewwan mootummaan Itoophiyaa shararkeessota jedhee ramade addii bilisummaa saba Tigraayii fi waraanni bilisummaa Oromoo magaalota qabanneerraa jechaa jiru. Muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmad lammiileen biyyattii akka lola irratti hirmaatan waamicha taasisaniiru. Gabaasalee rooyitarii fi Associated Press kaleessa dhiyeessanii walitti cuunfuudhaan tujubeen gabaasa itti aanu dhiyeessiteetti itti dhiyaadha.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa lammiiwwan biyyattii humnootii diina ta'an kan TPLF kanneen magaalaa ijoo kan daandii guddaa Finfinneetti geessu qabatanii jiranitti duuluuf tattaaffii godhamu akka dabalan gaafatan. Lammiiwwan dhalattoota Tigraay ta'an mana hidhaatti naquuf sochiin haaraan jalqabamee jira. Sochiin Finfinnee keessatti jalqabame kun muummichi ministeeraa Abiy Ahmed bara 2018 aangootti tuusaaniin dhufin dura kan aangoorra ture humnootii TPLF fi humnoota mootummaa federaalaa gidduutti lolli ka'ee kumaan kan lakkaa'aman erga du'anii as isa jalqabaati. Dubbiimtuun waajjira muummicha ministeeraa Billanee Siyyuum Assosheetid Piresiif akka ibsanitti muummichi ministeerichaa bakka isaaniif malu adda durummaadhaan biyyattii hoogganaa jiru jedhan. Muummichi ministeeraa Abiy har'a ibsa kennaniin loltoonni federaalaa adda waraanaa afuriin humnootii Tigraay waliin wal waraanaa jiraachuu ibsanii. ciminni diinota keenyaa inni ijoon dadhabina keenyaaf qophee dhabuu keenya ta'uu beekuu qabna jedhan kanneen nu gidduu jiraniif diinaa hojjetan itti dhiyeenyaan hordofuu qabna jedhaniiru marsaa haaraa kan dhalattoota tigraay to'annaa jala oolchu wixata har'aa finfinnee keessatti jalqabeera dubbiimaan mootummaa laggasa tulluu ibsa kennaniin akka jedhanitti kanneen mootummaan amma dadhabee jira humnoonni tigraay dhufaa jiru jedhan of eeggachuu qabu jechuun akeekkachiisan. kaan gammachuu isaanii mul'isuuf gara mana sirba halkanii dhaqanii jiran mootummaan kanneen akkasii irratti tarkaanfii ni fudhata jedhan humnoonni tigraay xumura torbanii mootummaan falmuyyuu magaalaalee ijoo dasee fi kombolchaa qabachuu isaanii beeksisan laggasan akka jedhanitti humnoonni tigraay halkan idaa kombolchaa keessatti dargaggoota dhibba tokko ol fixan yuunaayitid isteetsi tplf magaalaalee sana dhuunfachuu isaaniitti rifachuushee beeksifteetti. humnoonni tplf'itti dabaluudhaan asosheeted piresiif akka himanitti kan jalqaba waggaa kanaa walta'iinsa waliin tolfatan waraana bilisummaa oromoo waliin qaamaan wal arguuf eegaa akka jiran ta'uu beeksise gama biraan dubbiimaan tplf geetaachoo raddaa kaleessa akka dubbatanitti humnoonni tigraay magaalaa kumbolchaaf buufata xayyaaraasaa naannoo amaaraa to'achuu beeksisan bakka hin beekamin irraa ture kan rooyitersiif ibsa kennan. dilbata galgala ribxa loltoonni naannoo guddicha oromiyaarraa ta'an akka jedhanitti kombolchaarraa gara kibbaatti fageenyi kiiloomeetira 53 irratti kan argamu magaalaa kamisee qabachuu isaanii beeksisan magaalaan kun daandii guddaa gara finfinneetti geessurra jira dubbiimaa waraana bilisummaa oromoo odaa tarbee akka jedhanitti gareen isaanii ka finfinneerraa fageenya kiiloomeetira 325 irratti argamtu kamisee to'achuu isaaniif humnoota mootummaa waliin wal waraanaa akka turan dubbatan.
Dhabiinsa tasgabbiitiin kan ka'e bulchiinsa naannoo Beenshaal gumuz keessatti lafti oomishaa fi ta'uu qabu keessaa walakkaadhaa olii amma ammaatti hojiirra hin oolle. Hoogganaan biiroo qonnaa naannichaa VON haasofsiise Bakirii Kaaliifaa akka jedhanitti zooniin Matakalii fi Kamaashii bakkeewwan rakkina kana keessa jiranidha. Naannoo mootummaa naannichaatti immoo dubbi himaa kan ta'an mallas bayyane waan naannoon isaanii dhimma kana irratti gochaa jiru irratti gabaasaa keenya naakor malkaatii wajjiniin marii taasisaniiru garasitti ceenu.
Hoogganaan biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Babakir Aliifaa sababaa rakkoo nageenyaa naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti waggaa darbeerraa jalqabee uumameen lafa qotamuu qabu keessaa dhibbantaa shantama kan ta'u. osoo hin qotamin hafeeraa jechuun sagalee ameerikaatti dubbatanii jiru. bara oomishaa kuma lamaaf kudha sadii kuma lamaaf kudha afuritti lafti akka qotamuuf karoorsamee ture hektaara miiliyoona tokkoo fi jaatamii afur ta'u. sababaa dhabuu nageenyaan godina lama keessatti haala guutuu ta'een hojiitti seenuu hin dandeenye. Kan sanyiin irratti faca'e gara hektaara kuma dhibba ja'aati. Dhibbantaa shantamii tokko kan ta'u jechuudha. Oomishni argama jennee yaadnee turre kuntaala miiliyoona soddomii tokko yommuu ta'u, isa keessaa amma garuu kan eegamu gara kuntaala miiliyoona kudha ja'a ta'u jechuudha jedhan. Keessumaa godina Kaamaashiif Matakkal keessatti lafa gara caalu irratti sanyiin kan hin facaane ta'uu dubbatanii jiraattotni godinaalee lamaanii garri caalan deeggarsaan jiraachaa jiraachuu isaanii itti dabaluun ibsanii jiru. Matakkal keessatti fakkeenyaaf paawwee, wambaraa, buulan, daanguriif bakkeewwan itti dhiyoo ta'anitti lafa hektaara kuma dhibba afuriif kuma soddomii shan sanyii uwwisuuf karoorsinee achi keessaa kan uwwisuu dandeenye hektaara kuma dhibba tokkoof kuma digdamii shan ta'u qofaadha. Kaamaashii keessattis hektaara kuma dhibba lamaaf kuma jaatamii shan uwwisuudhaaf karoorsinee kan sanyiin irratti faca'e hektaara kuma jaatamii tokko qofa. Sababa kanaan beelli dhufuu danda'a. Namootni kuma dhibba sadiif kuma jaatamii tokko ta'an yeroo ammaa deeggarsaan kan jiraataa jiran jedhan. Waggaa darbee sababaa haleellaa hidhattootaa irraan kan ka'e godina Kaamaashii aanaa baloo jagamfooyi keessaa sababaa nageenyaa isaaniif sodaataniif maqaa isaanii dubbachuu namni hin barbaanne qabeenya isaaniif lafa qonnaa isaanii dhiisanii baqachuu dubbatanii jiru. Qabeenya keenya waan qabnu hundumaa saamamnee nama nuuf birmatu dhabnee kan maatiidhaan ijoolleedhaan baqateetu jira. Kanneen lubbuun isaanii darbeellee akkasuma jiru. Amma yoo waaqayyo jedhe osoo nagaan deebinee midhaan keenya sassaabbanne yookaan furmaatni wayinuuf kennamee jenna jedhan. Aanaa Seedaal ganda qooncoo jedhamee waamamu keessaa sababaa haleellaa hidhattootaa irraan kan ka'e mana koo qabeenya koo osoo hin jedhin qe'ee isaanii dhiisanii gara bakka biraatti baqachuu namni dubbatan kan biraas waggaa darbe sanyiin lafa isaanii irratti osoo hin facaafameen darbuu dubbatanii jiru. Maatii meeqa wajjin?
An amma maatii torbaatina buqqee. Lafa hektaara amma hektaara torban qaba. Saalixii fi boqqolloo fi akkamitti abbaa muratan jechuun muratan. Sammaa kana duubaa saalixii jiranii waliin jiruu wajjin wajjin irratti irra hin qotamne. Akkasumas hoogganaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Mallasa Bayyana bakkeewwan naannoo Beenishaangul Gumuz irri caalu sababaa dhabamuu nageenyaarraan kan ka'e akka sanyiin irratti hin facaanii dubbatanii jiru. Rakkoo dhufuu malu hambisuudhaaf mootummaan waan karoorseera jedhan illee itti dabaluun ibsanii jiru.
ሴኪሪቲ ሁኔታ አስተማማኝ ባለመሆኑ ከቀያቸው ተፈናቅለው ወደ ከተማና ወረዳ ሴንተር ላይ ነው በአብዛኛው የተሰባሰቡ።
haalli rakkoo nageenyaa ture osoo koomaand poostiin hin dhaabbanne ta'ee rakkisaa ta'a. Haalli baduu lubbuu namaa fi nagaa haaluma walii galaatiin nageenyi ture rakkisaa ture. Jiraattotas buqqisee jira. Isaanis magaalaatti kan walitti qabaman sanyiin facee dhibbantaa shantama yoo jedhame yoo xiqqaate malee hin baay'atu. Yeroo ammaa waan hojjetaa jirru yeroon dhufu buna waan ta'eef bakka bishaan itti jirutti qonnaan bultoota kurfeessuun akka jallisii irratti hirmaatan gochuudha. Nagaa buusuudhaan immoo nagaa buusuudhaan qe'ee isaaniittis deebisuuf yaadi jira. Tarkaanfiin illee hidhattoota irratti fudhatamaa jira jedhan. Bakkeewwan itti oomishaaleen dhaqqabanitti deeggarsa qaamolee nageenyaatiin oomishni walitti ni qabamaa jedhan obbo Mallasan. Oomishaalee gahan hanga danda'ameen sassaabuudhaaf keessumaa keessumaa gandoota haalli nagaa keessa jiru keessatti humnoota addaa naannoo Amaaraa, Gaambeellaa, Sidaamaa fi naannoo Kibbaa akkasumas raayyaa ittisa biyyaa fi hidhattoota waliin hojjetaati kan jirru. Hojiin midhaan sassaabuu xiyyeeffannoon itti kennamee hojjetama jedhan. Hoogganaan biiroo qonnaaf qabeenya uumamaa obbo Babakar gama isaaniitiin bakkeewwan itti sababaa nageenyaarraan kan ka'e ittiin oomishamnee fi namoonni qe'ee isaaniirraa buqqa'an itti deebi'aa jiranitti akkasumas bakka oomishni baranaa itti walitti hin qabamnetti jallisiidhaan misoomsuuf karoorfameeraa jedhan. Yeroo dhiyootti gara jallisiitti seenuuf bittaa jenereetarootaaf caalbaasii baasnee jirra. Jenereetaroota kudhanii hanga digdamaa ga'an finfinneetii feenee fiduudhaaf yaadaa jirra. Hojiin kun akka milkaa'uufis qaamni nageenyaa tumsaa jira jedhan. Dhimma kana hojii wal qabatee ogeessi diinagdee asoofsiisne Dr. Guutuu Teessoo lafa qonnaa irratti sanyiin facaafamuu dhabuu fi rakkoowwan sababaa nageenyaatiin dhufan kanneen biroo wal qabatee hubaatii hawaas diinagdee irra ga'a jedhan akkasitti ibsanii jiru. Dooktar Guutuun kanaaf furmaatni isaa nagaa buusuudhaa jedhu. Yoo kun hin taane garuu dhabamuun nagaa biyyattii keessatti gamaaf gamanaa mul'atu kasaaraa hawaas diinagdeef siyaasaa dhaqqabsiisuu malaa jechuun yaada isaanii gudunfu Dr. Guutuun sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Hayyee galatoomii Naakoor qophiin itti aanu qophii ispoortiiti. qophii tapha kubbaa miilaa addunyaa bara 2026 biyyoottan Ameerikaa kaabaa sadii Yuunaayitid Isteetsi, Kaanaadaa fi Meeksikoo keessatti taasifamuudhaaf karoorfame irratti xiyyeeffata. Keessumaa magaalonni Yuunaayitid Isteetsi 17 tapha kana keessummeessuudhaaf dorgommii keessa galanii jiru. Gabaasaan ispoortii keenyaa Waashintan DC irraa waan isinitti himuu qabaatee meetti dhiyaadha.
Oduun ispoortii keenya har'aa Feedereeshinii Kubbaa Miilaa Addunyaa yookaan Fiifaadhaan walqabatee kubbaa miilaa addunyaa irratti xiyyeeffata. Yoo yaadattu ta'e kanaan dura tapha kubbaa miilaa addunyaa isa bara 2026 taasifamu ilaalchisuudhaan odeeffannoo walii qoodnee turre. Ittu taphi kubbaa miilaa inni bara 2022 Kwaatar keessatti taasifamu jiru bara afur gamasitti ce'uudhaan kan 2026 ilaaluun keenya sababa qaba. Taphi kun biyyoottan Ameerikaa kaabaa sadii keessatti taasifama. Seenaa tapha kubbaa miilaa addunyaa keessatti biyyoottan sadii yommuu keessummeessanu inni kun isa jalqabaa ta'uuf deema. Magaalonni Yuunaayitid Isteetsi 17 hin qopheessina jedhanii gaaffii dhiyeessaniiru. Akka karoora Feedereeshinii Kubbaa Miilaa Addunyaatti magaalonni taphichi keessatti taasifamuu danda'u kudhan hin caalu. Kanaafuu magaalawwan ni keessummeessa jedhanii dorgomsiisuudhaan filachuun barbaachisaa ta'e. Kanaaf jechuudhaan fiifaan koree hanga'oota isaa lama of keessaa qabu qopheessuudhaan daawwannoo gochaa jiru. Marsaa tokkoffaatti Waashingtan DC dabalatee magaalota akka Niiyoork, Filaadelfiyaa, Atilaantaa, Loos Aanjilees fa'aa daawwatanii turan. Magaalota hafan immoo torban darbe kana ilaalaniiru. Kanneen keessaa magaalaa Saan Firaansiskoo Bee Eeriyaa kutaa biyya Kaalifoorniyaa keessa inni jiru isa tokko. Naannoo kanatti istaadiyoomiin irratti xiyyeeffatame istaadiyoomii Leeviis jedhamudha. Gara daawwattoota kuma torbaatamaa olii keessummeessuu danda'a. Magaalonni hunduu yommuu taphaawwan kana keessummeessuudhaaf dorgoman kan yaadan bu'aa inni isaaniif fiduu danda'udha. Akkuma kanaan aangaa'onni magaalota bee eeriyaa yoo yarate doolaarii miiliyoonii dhibba sadii irraa arganna jedhanii ammuma jalqabanii tilmaamaa jiru. Magaalli kan biroo torban darbe daawwatame isa kutaa biyya Teeksaas keessatti argamu magaala Hiwusteen. Istaadiyoomii daawwattoota kuma jaatamaa olii keessummeessuu danda'u akka qaban kan ibsan kantiibaan Hiwusteen magaalichi yoo dorgommii kana moo'ee tapha ja'a keessummeessuu danda'e bu'aa doolaara biliyoonii tokko irraa argachuu danda'a jedhan. Kaansaas Sitiin magaalota Yuunaayitid Isteetsi caalbaasii keessa galan keessaa magaala xiqqoo warreen jedhaman keessaa isa tokko. Garuu akka xiinxaltoonni tilmaamanitti Kaansaas Sitiin yoo carraa tapha keessummeessuu kana argate bu'aa doolaaraa miiliyoonii dhibba ja'aaf digdama argachuu danda'a jechaa jiru. Magaalli Senseneeyitii istaadiyoomii daawwattoota kuma ja'aa fi dhibba lamaa fi sagaltamii afur keessummeessuu danda'u qabaa jechuudhaan dorgommii keessa of galchee torban darbe koree fiifaatiin daawwatameera. Gareen pirezidaantii itti aanaa fiifaa Viiktoor Montaagiyaaniitiin hoogganamu istaadiyoomota gurguddaa daawwate keessaa inni tokko kan magaala Denver. Istaadiyoomiin isaanii daawwattoota kuma torbaatamaa oli keessummeessuu kan danda'udha. Taphni kubbaa miilaa addunyaa kun namootaan bashannansiisuu alatti barbaachisummaan isaa inni guddaan bu'aa diinagdeeti. Biyyoottan tapha sana keessummeessanuuf jiraattotaa fi fooyya'insa diinagdee uuma. Akkuma kanaan taphni kubbaa miilaa addunyaa inni bara 2026 taasifamu biyyoottan keessummeessanuuf bu'aa hanga doolaara biliyoonii shanii argachuu danda'u jedhamee ammumaa jalqabee tilmaamamaa jira gareen fiifaa magaalota yuunaayitid isteetsi madaalaa jiru murtoo isaa jalqaba bara haaraa as deemaa jiru keessatti ifa taasisa jedhamee eegama magaalota caalbaasii moo'anii filataman ji'a dhufuun booda isinitti himna ammasitti achiin nu haa ga'u fayyaa ta'aa.
Tole galatoomi gabaasa ispoortii keenyaa. Qophiin itti aanu Ameerikaadhaa fi uummata ishee kan ilaallatudha. Jiruuf jireenya Ali immoo seenaa Ameerikaa irratti xiyyeeffata qophiin kun Ameerikaana. Wuskii beekamaa Jaak Daani'eel jedhamu kan kalqe nama Afrikaadhaa gabrummaadhaan biyya kanatti dhufe akka ta'e beektu. tujubeen waa'ee isaa nutti himuudhaaf qophooftee jirti gara isheettan isin dabarsa.
jaak daani'eel gosa dhugaatii wuskii addunyaa beekamaadha hanga dhiyeenyaatti garuu dhugaatii wuskii kana jalqabarraa kaasee ka qopheessan neetangiriin ka jedhaman gurraachota gabrummaan bitaman keessaa tokko akka turan ka beekan hedduu xiqqoodha maqaan qaaruuraa wuskii sanarraa argamu jaak daani'eeliinis kan barsiisan neetangiriin turan. akaakayyuun akaakilii neetaan giriins dabii isteepils nuti durii qabnee beekna akkoon keenya nutti himaa turanii jette wuskii sana kan qopheessu jaak daani'eliin iyyuu ka barsiise neetaan giriins turan namni garuu sanan simatu ture nama gaddisiisa gurraacha sababanni ta'eef ta'e hin beeku egaa jedhan yeroo booda garuu seenaan sun beekannaa argate. jaak daani'el teenasii keessa ka jiru kaampanii wuskii oomishuuf abbaa qabeenyaa kan ta'e koorporeeshiniin biraawun foormaan neetaan giriin wuskii sana hojjechuu keessatti jalqabaa kaasee gumaacha isaan qabaniif beekannaa kenneefii jira kaampanii sanaaf daayirektara quunnamtii sadarkaa addunyaa kan ta'an maat bileevins jalqaba wuskii jaak daani'els jedhamu ka qopheessan neetaan giriins ta'uun isaanii dhugaadha jedhu seenaan kun kan nuti akkaan ittiin boonnu. ol kaasuudhaan beekannaa kenninee fi himuudhaafis cicha qabna dhuguma duraan seenaasaa sirriitti hin dubbanne amma kan darbe darbee jira gara fuula duraatti garuu kana ni goona jedhan kanaaf neetaan giriin kana akkaan beekaman nama gurraacha jalqabaa wiiskii qopheessan ta'anii seenaan isaanii barreeffameera seenaan isaanii kan jalqabamu magaalaa teenasii linchberg kan yeroo ammaa kaampaniin wiiskii oomishu jaak daaniil keessatti argamu keessatti. bara 1880 keessa neetaan giriiniin gabrummaan namni bitanii turan luba daankool jedhamaniif kiraadhaan akka tajaajilaniif kennaniif wuskii isaan qopheessan dinqisiifatamaa akka ture dargaggoo ka ta'an giriin luba kanaaf wuskii sana qopheessuu qabe wuskii sanas kan calalu cilee shugar maapil jedhamurraa ibidda argameeni ogummi sunis afrikaa dhiyaarraa akka dhufetu dubbatama yeroo sanatti egaa luba kooliif kan hojjetu. gurbaan jaak daani'el jedhamu gargaaraa neetaan giriin ta'uun ramadame sana booda oguma wiiskii sanaaf mi'aa gaarii kennu barachuu jalqabe bara 1863 namoonni gabrummaan qabaman erga wala boomanii booda jaak daani'el kaampanii wiiskii sanaa bite giriiniin nama adda durummaan wiiskii sana qopheessu gochuun mindeesse maat bileevins hariiroo namoota sana lamaanii ennaa ibsan seenaan darbaa dabarsaan dhufe akka nutti mutti yoo ta'e. maatiin jaak daani'el maatii giriin sirriitti kunuunsaa turan jedha kan nuti sirriitti beeknu hariiroo lamaan isaanii gidduu ture hariiroo barataaf barsiisaa ture hariiroo hiriyummaas jedhamuun ni danda'a jedhan suraan giriin neetaaniin beekamu hanga yoonaa hin argamin jira ilmi isaanii joorji garuu akka durii gara boodaa taa'ee utuu hin taane jaak daani'eliin cina taa'ee kan mul'isu suraan tokko argameera. magaalaa nooksviil yuunivarsiitii teenisiitti piroofeesara bulchiinsa tuurizimii safanii benjamin suraan sun kabajaa walii kennuun jiraachuusaa kan mul'isu ture jedhan suraan sun kan inni mul'isu hagam wal kabajaa akka isaan turanii suraa sana ka'uu qofaa otoo hin taane fuula dura jaak daani'eliin cina taa'ee ka'e jedhan neetaan giriin kaampanii wiskii jaak daani'el hundeeffama isaaf. gumaacha addaa isaan godhan qoratanii kan bira ga'an barreessituu ka ta'an foon wiibar nama jedhamanii hundeeffama kampanii kanaa keessatti gumaacha olaanaa kan qaban garuu beekannaa kan hin arganne waa'ee giriin beekuu akka barbaadan dubbatan firoottan giriin dabalatee namoota hedduu dubbisuudhaan qorannaa geggeessan kampanichaaf dhiyeessan qorannoo koo simatanii galmee seenaa qaban ariitiidhaan sirreessuu isaanii hedduu na ajaa'ibe baay'een gammades sana ariifatanii hojiirra oolchuun isaanii. eenyummaa kampanii sanaa ibsa jedhan kampaniin sunis gumaacha giriin qaban galmee sirnaa kan ofiisaa keessa galchee jira qophiin ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
galatoomii tujube egaa hordoftoota keenya sagaleen ameerikaa sagantaan afaan oromoo qophii har'aaf qabu asirratti raawwata qophii keenya irratti yaada qabdanu voa afaan oromoo koom jedhaatii nuuf ergaa qophii boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti hundi keessanii fayyaa ta'a kan isin keessummeessaa turan bafqaaduu morodaati ammas nagaa ta'a nagaatti.